Godina Booranaa aanaa Mooyyala keessatti ardha waldhabguddaa jira akka warri lafaatiif bulchiinsi jedhutti qara warra naannoo Sumaalee keessa dhufetti akkuma warri jedhutti akkuma durii kaan ammallee nam tokko fudhateetiin ittiin adoobatuu jiranu gamkaanin ammoo makiinaa karaa yaa'u makiinaa naannoo Oromiyaa keessa dhufu dhakaan adoo caccabsuu jiranu tanirratti namni walitti baafate nama fudhatanii deemanii kaan irra buusuuf tana jidduutti akka bulchiinsillee jedhutti raayyaan ittisaa. Gara Oromiyaa tokko seetiin nama mammadeessee jedha akka bulchaan aanaa Mooyyalee Abgalgaloo Baggajjaa jedhutti rakkoon akkanaa tunduriyyuu inum jirti gana 27 caalayyuu tanuma keessi jiraanne himachaa dadhabnee jedha akkana jedha hardhaallee.
Warsoomalii kana guyyaa kan nama seen tokko irrumaan qabeetiin affanii fuudhee ijoolleen keenya taa qeerroo irratti waan kaan taqaraa dhahichaaf galichi nama hordoftu tapha qooftee jira waan kana agartee irra reebde haamni namni seen haani nama seen kaan irra buusuuf jedhu hawarri nama kanaan dheechuu jiru. Gidduu dhahaa walaananii yennaa raayyaan itti nama keenya madeessuun akkasuma.
Nama madeessitee dhageette.
Nam sadii madaan sadeeni tokko nama dhakaan fuullee dhahaniitiin madaan isa madabee taphiyyiiti yooli nama akkanaati kaan lamaan nama rasaasaan dhahani kaan rifeer godhan lamaan.
Maqaa fabeetta.
Tokko biqilaa fiqaaduu rafeeraati.
Biqilaa fiqaaduu rafeeraati.
warra haadnallee achi jiru maqaa isaanii akkasiin qaabaddu maqumsa qaabadda.
Ahaa tanaafuu namsadii dura. Kuneen nami naannoo Somaaleetti dhufaniitiin Oromiyaa keessaa qaban kuneen nu haya.
Nami kunneen lulindeen nama Oromoo habeekka keessummaa Oromiyaa keessaa nama dhufe nama keessummaa nama labsuun illee akka ilaalanii fuudhan kinni keenya kanuma bara kana nama laf beekuuf nama laf hin beekne warri nami lafaa kanu akka ilaalee beekan nama keessummaa kan giddu galeessa naannoo Oromiyaa keessaa dhufu cufanii akki fuudhuu jiranii fakkii qaluuf hojjeessuu jiranillee akkanuma. Eegaa nama martiin jiru miidhaa maqaa gaafadde akkas hin jedhu malee ijoollee yoo irra buufte.
Yoo namsu yaa irra buusani.
Yaa irra buusan.
Yaa gallakkisiisan jechuudha.
Ee nama isheen dhibii warri fuudhee madeenitti jira. Har'uma hayoo immoo dhakaan waladhanii yaayyuu irra buusan. Rakkoon tun waan amma har callaatii miti waan amma jii dheeraaf waggaa dheeraa fee walumaan qara akkanum turre akkanum nu godhaa ture rakkoo akkasiitti qarumayyuu harka nu qaba arri immoo wanni amma wanni hundi irratti uumamte kana. Guyyaan makiina keenya kanaan hin cabsinu jiru. Guyyaan nama keenya fananii hin fuudhu jiru guyyaan motoorri keenya irree namni hin fuudhu jiru guyyaan nama keenya akkuma irra kana qara fuudhan kaname arguuf kaname nagar gidduu lamaanii akka nuun fuudhan qara fidnee keenya kanuma.
Fuudhanii achumaan dhaba immoo ajjeesanii jirmoo waan akkamiiti.
Eebbi fuudhanii dabranuun hin gartu akkuma loonii qalamii gaggasanii ijjeechallee fidnee keenya kanuma namni ijjeefaman baay'eedha maqaan isaaniillee hin jiru.
Waan kan olii iyyattu jechuun federaal faatti iyyattu.
Waan kan fuula ittiin ijjeetin hin qabne adi naannoo Akka federaalaa egaa biiroo muummichi ministeeraa fuuldratti ni jiru hin qabne furmaatii garaa isin uudhuuf hin jiru. Yoo furmaati ta'e nuti akka hin dhoowwan fulumta ta'e nuti ofirraa dhoowwaa dandeetti ofirraa dhoortee dadhabdu sijjeessanii haguugsuun malee furmaatii amma gara mootummaatiin yoo eegan dhibiin hin jiru. Guddoo wanni kun waraan guddaa dheengadda mooyyalee bukallee cufaa biiroo muummichi ministeeraa yoo diqqaate gizee afur yaali shanii muqaamii mootummaa hafichiisaa fi jaarsi biyyaallee aga muummichi ministeeraa dhuunfaan isaa dubbinneetiin gizee afur shan irradeddeebinee dubbinnee man sun nurra dhaabuu dadhabanii waraanii sun irra ka'ee lubbuun nama gatiile. Warri Soomalee naannoo ta'een taa akkuma dhalatanii arganii naannoo Oromiyaa alaaf booranii gubbaa qubatirra dhufanii seeraa ala ijaaranii irratti adoo iyyannu qara waraanii guddaa sun kan irra ka'e. Haga muummichi ministeera gaafa galas iyyanneetiin bu'uun furmaatii dhufuu dadhabe rakkoo ammaan tan guyyaan nan fuudhan ka gaarii fuudhan ka motoorii fuudhan ka nama irreen fuudhan. ka guyyaa dhahaa nama dhanii nama dhaanii nama ijjeessan kan cufaa guyyaa guyyaa guyyaa chuma jirra furmaatiin kennamuu danda'u hin jiru. Nuu kennamaa illee xiyyaatuutu hin jiru.
Nama gamit dhufee nam qaba. Yoo nama gamit dhufee nam qaba.
Wanni namni edda nam qabu kana nam afur yoo nam afur nam shan nam jaar nam tokko qaba. Kaan uleen kaan dhahaan kaan maaniin qawween doorsanitti qabanii fuudhanii kaan haamiin fuudha kaan harki fuudha kaan gurmuun fuudha kaan hidhaan fuudha namni kaan nam tokko. namni nam qabu kaan qawwee nam doorsa kaan bokkuun nam doorsa kaan dhahaa nam doorsa namni nam fuudhu immoo nama gaji akki namni namaan fuudhu jira maan tan akkana.
Mooyyalam nam hin beekneef diideessuuf hennaan nama gamta mooyyala keessa nama gami qubata.
Namni amma achi fee qubatu inni fatilmaan malee hin beekamu. Inni sila aadaan tilmaamti beekta bara kudha sagal sagaltamii torba inni akka biyyaatti istaatiksii biyyaatti hin edanii. Bara kudha sagal sagaltamii torbaati inni biyya kan gaggeeffamu akka biyya Itoophiyaatti lakkoofsummaatti fe'annaa kaasifee jiraatu hundayyuu gurguramee dhabanii uummata yoo xiqqaatu magaalaan sun keessa uummata kuma dhibba afurii fi isaa oli jiru. Lakkoofsaan cufa gurguranii dhabanii yoo fedhan kun soddoma jedhan yoo fedhan kun dhibba jedhan yoo fedhan kun dhibba afurtama jedhan.
Beekan keessaa yoo akka aduu.
Yoo gara istaatiksii biyyaatti hin beekan immoo akka aanaatti nuun beenna lakkoofsi namaa kuma dhibba afurii fi kuma torbaatama oli.
akka hin bara kuma tokkoof dhibba sagaleef sagaltamii torbaatti. Sabaaf galgaloo baggajja bulchaa aanaa mooyyaleet guddoos galateeffadhaa horii bulee waan jira akkanum guyyaa dhibiillee dachaaneetiin wal odeeffannaa. Barattoota Jimmaa tadhiyoo tana rakkoo himachaa baankaan fakkeenyaaf rakkoo COC himatanii gamkaaniin ammoo rakkoo akka akkaa himachaa bahanii rakkoon sun amma maal ergeettee jenneetiin nama tokko gaafachuu jirra namni harreefu jimmaatti dubbisallee akkan jedhee ijoollee hidhamtee jira ijoolleen sun maal ta'e rakkinni jettan sun maal ta'e jedhee gaafadhe akkan jedha.
Barattoonni COC kana wal qabatee gidduudhaan barnoonni dhaabbatee ture akka waliigalaatitti. Booddee furmaanni somtuu osoo hin laatamin dirqamuma ta'e kamsaniituma warra asii barnootatti gaafa deebisan warri maatii bira galees dacha'ee barnootatti deebi'aa jiru amma dirqamaan furmaata tokko malee.
Gaafii isin gaafas gaafattanillee deebii ammaatti hin argan.
Wanni argatanumtuu hin jiru gaafin deebi'ee somtuu hin jiru.
Barattooti gaaf tokko hidhaman jettan ta'u ijoolleen shanaan hidhamanii guyyaa dheengaddaa hidhamanii jetta ijoolleen hidhamanoo maal ta'ee jiran.
Barattoonni dhugaadha. Kana duras hidhamanii turanii ijoolleen kan hidhamanii manni murtiittis wabiidhaan gadi lakkise jiru ture. Dabalataanis kaleessa ijoollee biroo hidhanii turan. Kan dura mana murtiitiin gadi lakkifaman mirga horii eegamee fi gadi lakkifamanis dabalate.
Barattoota kampaas teekinooloojii kana.
Ijoolleen birootis itti dabalamanii. kaleessuma kanaayyuu haaraan kan birootu itti dabalamanii hidhamanii jiru.
Barattootum teekinooloojii kaampaasii teekinooloojii tana.
Kan amma kaleessa hidhaman kun kan mooraa guddaati.
Amma walumaa galatti ijoollee agamittidha jira mooraa Jimmaa keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessa.
Kan hidhaman ammatti kan amma ragaa kan hin qabani haga ijoollee saddeeti kana kan kaleessa hidhamanii.
Walumaa takalee waliin moo ta'a?
Isaan keessa warra kan kaleessa kan kaleessa. Kan kanaan dura ijoolleen sadii wayii kan ba'an jiru ture. Isaan keessa ammas kan itti dabalamanis jiru. Kana amma maqaa isaanii hunda isaanii harkaan qabu malee kaleessa kaleessuma kanaayyuu ijoollee disipiliiniitti isin dhiyeessina jedhanii beellama yaamanii sana booda karaa mana hidhaa akka geessanitti quba qaba ijoollee.
Maan taateedhaan ijoolleen tun?
Gaafileedhuma kana waan wal qabateedha. Amma rakkoo addaa waan uumame hin jiru. Wanti qorannaan geggeeffames ka omtu hin jiru. Amma disipiliinuma kan yuunivarsiitiitti dhiyaattu jedhamaniiti beellama qabu ture kaleessa. Sana booda disipiliinis murtii yoomaatii yoo hin kenninni dabarsanii karaa mana hidhaa geessan. Waanuma sochiidhuma amma jiru kana siyoos wal qabatee gaafileedhuma. daangaraa kanaan wal qabatee buka urma uummataa kanaan daangarratti ajjeefama uummataa kanaan wal qabatee gaafii ka'aa ture saniin wal qabata rakkoon addaa wanti uumames hin jiru watti ijoolleen immoo gochaa addaa waan raawwattes hin jiru ammatti.
Gaafiin teessanillee tan ibsanillee tan allee ammallee gaafachumaa jirtan barachaa.
Ee ijoolleen gaafii gaafachaa barataa jiru kaa. Humni federaalaatiif jallaa keessa haga ammaa gadi inni ifne daldaluma keessa socho'aa jira.
Gaaffiillee gaafachuu Mooraa guddaa ta'ee mooraa teekinooloojii keessa humnuma federaalaatu jira waan ta'eef amma haalli jiru xiqqoo ishee ijoolleen bilisa taatee sammuun isaaniitti bilisa ta'eetii miti kan barataa jiranii sodaanumarraa kan ka'edha dareetti deebi'anii dirqamumaan kan barataa jiran eegamaatuma jechuudha.
Gaaffiillee gaafachumaa jirtan.
Rakkoolee kanaaf gaafii gaafachaatuma. daree seenameetuma baratamaa jira amma bifuma saniin itti fufamee dirqamumaan kan barataa jiran